Godin gujii bahaa aanaas abbaa boruu gandi qamxichaatti ardha akka warri lafaa jedhutti nama kumaa hedduutti baay'atanii investimentii naannoo isaaniitti hojjetanirraa uummatni faayidaa argachuu takka hin jirree fi rakkoo akka akka himate naannoo sanatti dhaabbileen albuuda baasan hedduu jira tana keessaa tokko dhaaba albuuda tantaalame baasu akka jari'achii dubbifni jedhatti dhaabbileen akkanaatiin keemikaal lafatti facaasaniitiin naannollee balleessuu alatti wanni isaan uummata bu'aa buusuu jiraniyyuu hin jirtu tan malee rakkoo hedduu himatan. tan irratti namoon jiraattotaa fi bulchoota mootummaa naannoo keessaa dubbisee jira garsaasan deebisa.
godinaa gujii bahaa aanaa abbaa booruu qonticha keessatti kumaatamaan hiriira bahuudhaan rakkoolee baroota hedduuf irra bubbulan himataa turan kan naan jedhe hirmaattoota hiriirichaa keessaa tokko akkanatti naaf ibse.
Kun jiruu warshaa dhaabbata taantalama qandichaa jedhamu tokkotti jira. Warshaan kun egaa naannoo kanatti dhaabatee waggaa soddoma ol lakkoofsisee jira. Naannawa sanitti qabeenya. Uumamaa faalama qilleensa naannoos balleessee akkasumas bishaan dhugaatii uumamaan waaqayyoon lafa saniif kenne warshaa taantalama jedhamu irratti dhaabuudhaani bishaan uummanni namaaf isaan irraa fayyadamaa turan balleessanii uummanni yeroo adda addaa qaama dhimmi ilaalutti iyyatullee furmaatuun argachuu kan hin dandeenye ta'uu isaati. Inni biraa immoo naannawuma san kuusa bishaan isaanii tokko jira diigaa jedhaniini. Bishaan kunii waggaa soddoma olii kuufamaa ture yeroo ammaa kana magaala qandichaa kan aanaa sabbaa buruu jalatti argamtu irra deebi'isaa fi addeessaa guddaa ta'ee jira. Naannawa kanatti yeroo adda addaa diigaan sun dhoo'ee namaaf sa'arratti dhiibbaa baay'ee kan fidaa ture ta'ee jira. Daandiidhaanis wal qabatee daandiin qajeelaan adoo jiru. Dhaabbata kanaatiin daandiin uummatarraa micciiramee aad malee uummanni kun rakkoo hammaataa keessa kan jiru ta'e. Akkasumas ammalleen dhaabbatuma kana jala kan jiru dhagaa doolomayitii jedhamu tokko jira. Dhagaan kun eeyyama ladoo irraa hin qabaatin waggaa digdamaa olii achirraa oomishaa kan turan. Dhagaan kun immoo yeroo naannoo sanitti oomishamu summii adda addaa kan itti fayyadaman ta'ee beelladi namaaf sa'i naannoo san jiru bishaan san dhugee miidhaan lubbuulleen kan irra geggeeffame kan jiru ta'uu isaati. Inni biraa immoo dhaabbaticha kanaan lafti qabamtee turte waggaa kudhaniif kan isaan fudhatanii jiran heektara dhibba shaniif soddomii afurii ta'ee iddoon isaan amma irraa oomishaa jiran heektara kudhan kan hin caalle ta'uu isaati. Hawaasni kun lafa kanarratti dhalatee lafa kanarraa fayyadamuu qaba waan dhiiteef haadhiifamu jedhamullee isaan dhiisuu kan hin dandeenye ta'uu isaati.
Eenyu dhaabbanni kana geggeessu eenyu abbaan qabeenyaa.
Dhaabbanni kun kan mootummaati jedhanii dhaabbata oomisha warshaa taantalama qandichaa jedhama. Qabeenyi mootummaa kan uummata tajaajilu kun uummata waan hin tajaajiliif nuutin akka uummata naannoo saniitti akka dargaggoo naannoo saniitti kennummaa isaallee haa wallaalluuti malee qabeenya mootummaatii miti qabeenya mootummaati jedhanii itti doorsisaa jiranii karaa jennuun fudhanneerra.
Har'a hiriirri kun eessatti geggeeffame? Haala akkamiitiin geggeeffame?
Aanaa sabbaa boruu ganda horsiisee bulaa qandichaa magaala qandichaa keessatti geggeeffame barattoota hirmaatanii jiranii dargaggoonni hirmaatanii jiranii horsiisee bulaan qotee bulaan daldaltooti qaamni hawaasa kamiyyuu irratti hirmaatee jira.
Rakkoolee sababaa warshaaleef qotiinsa albuudaatiin uumaman malees rakkoo du'aaf jireenyaatu akka Oromootti nu mudataa jira ka jedhan immoo nama hiriirichatti hirmaatanii turan ka biraadha.
Uummanni godina gujii aanaa sabbaa boru ganda qandichaa keessatti jiraatu dararaan baay'ee yeroo baay'ee irratti geggeeffamaa ture sababeeffatee wanni inni guddaan inni ka'ee tokkoffaan dhimmi daangaa oromiyaa maatii kabajamuu dhabee biyyattii keessatti namni du'e yennaan namni du'u jiru oromoo qofaa ilmaan oromoo maafi duutii nagaa eegdooti oromoon callaan maafi duutii ka jedhu bilaas immoo bulchiinsa gaarii aanaasaa keessatti waan argatee hin jirreef sunillee gaaffii itti ta'e baddaa hedduu keessatti amma akkuma isin beektanitti warshaan taantalama oomishu ganda qandichaa keessatti argama miidhaan inni uummata irratti geggeessaa ture baay'ee isaa waan ta'eef uummati humna isaa ol waan ta'eef.
maal akkasiniif ta'uu barbaaddu mee gaaffiilee keessaniif deebii deebii akkamii barbaaddu mee sana naa ibsa.
deebii guddaan nuti amma barbaannu. Lafa irratti dhalanne sanii abbaan biyyummaa keenyaa nu haa kabajamuuti nuti dhalooti Oromiyaan guutuun biyyittii keenyatti qabeenya keenyaan haa fayyadamnu. Miidhaa malee faayidaa uummataa tokkollee waan fayyadaa hin jirre guutumaa guututti warshichi nurraa haa ka'u ka'uu callaaniti kaasaa hagadhaa inni hojjete kaasaa waggaa soddoma nu haa kaffalamuuti deebii kana barbaanna.
hiriirarra qonticha keessatti geggeessame irratti aangawoonni aanaa sabbaa booroo argamuu isaanis hiriirtonni kun naaf ibsanii jiran kanneen keessaa tokko ka ta'an bulchaa aanaa sanaa obbo Getaachoo Qixoo achitti bilbilee argadheen jira akkana jechuudhaan waa'ee hiriira sana natti himan.
Aadaa kaleessa galgalarraa ka'e uummati hiriira ba'uu naannoo sanitti waan odeeffannoo argabeenye ganama yoo achi deemnee hiriira ba'anii jiranii deemnee xumura irratti gaafannee jirra. Uummati magaala sana keessatti achi keessa naannawanii gara qe'ee isaaniitti deemanii jirani.
Uummanni hagam ta'a kan hiriira ba'e obbo Getaacho.
Laakkoo isaanii akkas jechuun dandeenyaa garuu uummati baay'ee.
Maali inni gaaffiin isaanii obbo Getaacho?
Tokko dhimmi gaaffii fayyadamummaan wal qabatu. Fayyadamummaa uummataa fi dhaabbata kanarraa warshaa kanarraa fayyadamnee jirru umurii waggaa digdamii torbaa guutuu hojjetaa tureera. Fayyadamummaa uummata naannoo mirkanaa'ee jiru. Kanarraa akka ka'e mirgi keenya nu kabajamee carraa dargaggoota achi keessatti uumamuu qaba. Waan jedhuu fi mirgaan wal qabatee gaaffii fayyadamummaa albuudaa wal qabatee jiru kanaan wal qabatee.
Kan isaan jedhan warshaan taantaaleemii tokko achi jira akkasumas dhagaa baasuudhaaf lafammoo dhagaa hektaara dhibba shanii kan ta'u qabamee jira gaaffilee adda addaati kan isaan kakaasan rakkoo kanammoo deddeebinee iyyataa turree homaa deebii gammachiisaa arganne hin qabnu warshaan kun kan mootummaati kan jedhamu mootummaadha yoo ta'e immoo silaa uummata tajaajiluutu irra ture nu tajaajilan arganneedha kan isaan jedhan dhuguma iyyachuu isaanii quba qabduusin.
Eeti warshaa kanarraa haga fayyadamuu qabnu fayyadamaa hin taane fayyadamuu dhabuun kunillee gama carraa hojii uumuutiin wal qabatee achi keessatti akaakuu adda addaatiin carraa hojii uumamuu qabu ture uumamnee waan jedhamuu qabanii qaama dhimmi ilaallu waliin dhimmicha kana ilaalaa turree jirra dhimmi isaa lafi isaan qabatanii fi galii isaa achirraa galchanuu wal qabate carraa hojii akkamii achi keessatti paakajii garagaraatti uumamuu qaba waan jedhu wal qabate dhaabbatichallee wal faana dhiyaannee waliin marii jalqabneerra jira.
Garuu isin amma gaaffiin isaan dhiyeeffatan kun gaaffii sirriidha dhuguma kan argachuun irra ture hin arganne dantaa gama hojiitiin isaa ta'u akka hawaasa naannoo sana jiraatu tokkotti kan isaaniif malu hin arganne jettanii amanna akka bulchiisaatti.
Kana jechuun gaaffii achirraa isaan kaasan bakkuma tokkotti kaase malee diigaa guddaan albuudatti qabuun jira. Kanaan wal qabatee diigaan kun sakatta'insa dhiibbaa naannootti dhimma wal qabatu dhiibbaa naannoo dhaqqabsiisaadha. Kanaafuu diigaan kun uummata miidhuu danda'a waan jedhan kana wal qabsiisanii waan komatan ta'eef kanumaaf gaaffii isaanii kun qaama dhimmi ilaalaa keessatti dhaabbaticha waliin maranne akkaataa kamiin diigaan kun illee dhiibbaa uummatarra dandeessisin furmaata barbaadamu qabnu akkasii qabatamee jira.
Garuu isaan kan isaan jedhan yeroon isaa dheerateeraadha kan isaan jedhani keessuma waa'ee sababaa warshaa kanaatii fi summaa'uu bishaan naannoo sanaa waan akkas akkasii ilaallate kun nageenya keenyaaf jireenya keenyaaf iyyuu waan bala'amaadha cufamuutu irra jira jennee amanna gaaffii nu dhiyeessinis kanaadha kan isaan jedhan.
Gaaffii isaanii sirrii inni garuu cufamuu qabudha kanaan wal qabatee cufamuurra garanatti furmaati barbaadamuu qaba qabatamee kan hojjetamaa jiru. kanaaf furmaati barbaadamee dhiibbaa uummatarra naannoo irra gahu kana hafuu qaba. Sadarkaa shakkiitti dho'aamanni dho'ee guyyaa tokko magaalaa kana nurraa balleessuu danda'a. Shakkiin jedhu sodaan jedhu waan jiruuf dhaabbaticha waliin inni kun furmaata argachuu akka hojiin jalqabame sadarkaa ministeeraa koree ijaaramee torbaan darbee keessa dhufee laalee jira. Gama dhaabbatichi kanallee furmaati argame inni amantaa jiru waan ta'eef adoo inni dho'inu furmaati argama amantaa qaba.
Garuu dhimmi kun tureera yeroo dheeraadhaaf iyyataa turreedha kan isaan jedhan maaliif agammaa ture gama keessaniin waan jettan qabdu obbo Getaacho.
Waliigala dhimmichi kun iyyatamaa tureera jedhu sun sirrii dhimma hojii guyyaa tokkoo fi muraasatti deemame deemuun ta'in yeroo gara yerootti dhimmi kana qorachuu wal qabatee haala jiru laalaa turree jirra. Amma immoo dhimmi baajata diigaa sana wal qabatu illee gama mootummaatti argameera jedhee warra dhaabbatachaa jiran dhiyeessanii jiranii. Hanqina baajataa jedhanii sababa dhiyeessaa turanii. amma immoo gama dhaabbatichaa baay'atalla argannee jedhanii waan isaan nuukaa kan yeroo mar'annu akka siyaatti odeeffannoo qaban.
Obbo Getaachoo Qixoo bulchaa aanaa sabboo boruu ibsa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa.